radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu bwongereza ishyaka ry'abakozi ryatsinze amatora y'abadepite ku buryo busesuye ryabonye abadepite magana ane na cumi na babiri ku ntebe magana atandatu na mirongo itanu zo mu nteko nshinga amategeko ishyaka ry'abakonservateri rya ryabonye abadepite ijana na makumyabiri n'umwe tariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi u rwanda rwizihije umunsi witwa uwo kwibohora murumva abawitabiriye n'abataramenye kuwabaye mu kiganiro cy'abategarugori turajya mu ntara ya rumonge mu burundi aho abakenyezi bahunze baturutse ku musozi wa gabaniro bari mu bibazo byinshi by'ubukene ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mu bwongereza ishyaka ry'abakozi ryatsinze amatora y'abadepite ku buryo busesuye ryabonye abadepite magana ane na cumi na babiri ku ntebe magana atandatu na mirongo itanu zo mu nteko nshinga amategeko ishyaka ry'abakonservateri ryabonye abadepite ijana na makumyabiri n'umwe rimaze gutakaza intebe zigera kuri magana abiri na mirongo ine nibwo bwa mbere iri shyaka ritsinzwe bene aka kageni kuba ryashingwa minisitiri w'intebe ucyuye igihe rishishi sunak yahise atangaza ko yahamagaye yahamagaye umuyobozi w'ishyaka ry'abakozi amubwira ko yemeye ko yatsinze The Labour Party has won this general election
Keir Starmer nawe yashimiye abayoboke be ati icyo twifuje tukigezeho impinduka iratangiye kuri wa gatanu rishi sunak yongeye gufata ijambo abwira abanyagihugu ko kuba ishyaka rye ryatsinzwe ari we ukwiye kubibazwa yavuze kandi ko azegura ku mwanya w'umukuru w'ishyaka ariko ntiyavuga igihe azabikorera nyuma y'ijambo yahise ajya ku ngoro y'umwami karori kumubwira ko yeguye ku mirimo ye hezbollah yo muri libani yarashe roketi zirenga magana abiri mu majyaruguru ya isirayeli isirayeli nayo yihimuye n'ibitero by'indege z'intambara majyepfo ya Libani Thomas Kamirindi.
Isirayeli ivuga ko yashwanyagurije mu kirere bimwe mu bisasu bya Hezbollah kandi ko nta bantu ibindi byahitanye yari yarangije guhungisha abaturage hakiri kare. Hezbollah isobanura ko yashakaga guhorera umwe mu bakomanda bayo bo hejuru witwa Mohamed Nasser, Isirayeli yivuganye ejo kuwa gatatu hashize. Nyuma y'urupfu rwe Hezbollah nabwo yari yahise irasa bya roketi birenga ijana muri Isirayeli ejo. Hezbollah ivuga ko itakaje umusirikare w'imena. Nasser yayoboraga kamwe mu turere dutatu twa gisirikare twa Hezbollah. Ni komanda wo hejuru wa gatatu wa Hezbollah Isirayeli yishe muri iyi ntambara ituruka ku yo muri Gaza muri Palestina. Uyu munsi Isirayeli nayo yohereje indege z'intambara zijya kurasa mu majyepfo ya Libani. Yemeza ko yibanze ku bigo bya gisirikare bya Hezbollah byonyine gusa. Iyi ntambara ya Hezbollah na Isirayeli imaze guhitana muri Libani abantu magana ane na mirongo icyenda na batandatu barimo abasivile mirongo icyenda na batanu naho muri Isirayeli imaze kwica makumyabiri na batandatu barimo abasivile cumi n'umwe leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubufaransa bari ku isonga mu bakora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke
aya makuru yose mushobora kuyakurikira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva izayindwi gushyika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi u rwanda rwizihije umunsi witwa uwo kwibohora ni umunsi abarwanyi ba fpr inkotanyi binjiye mu mujyi wa kigali umurwa mukuru w'u rwanda nyuma y'imyaka hafi ine zari zimaze zirwana urugamba rw'inkotanyi rwatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda ku mupaka wa kagitumba aho abarwanyi ba mbere ba fpr abenshi muri bo bari basanzwe bari mu ngabo z'igihugu cya uganda uganda ari naho binjiye baturutse ibirori byabereye kuri stade amahoro inkuru ya sumuta kaboyi mu ijambo rye umukuru w'igihugu yavuze mu rurimi rw'icyongereza yari yabanje kubisaba abanyarwanda ko yavuga mu rurimi rw'icyongereza ababwira ko bo basanzwe bamwumva kenshi ni ijambo ryavuzwe mu rurimi rw'icyongereza ababikurikiye kuri radiyo y'igihugu babashije kumva ubusobanuro mu kinyarwanda bwakorwaga n'umunyamakuru perezida kagame muri iryo jambo akaba n'umukandida watanzwe n'ishyaka rya fpr inkotanyi kuzahatanira kongera kuyobora u rwanda yagaragaje ko umunsi nk'uyu uba ugamije kwibuka inzira abanyarwanda banyuzemo kugira ngo bibohore bafatanyije n'ingabo zabo zari za rpa umukuru w'igihugu yanagaragaje ko ari umwanya wo kuzirikana bitanze n'abamugariye ku rugamba hamwe no kuzirikana ibyagezweho mu myaka ishize yashimye kandi ubunyamwuga inzego z'umutekano zagaragaje mu gushimira izo ngabo perezida kagame yahaye urubyiruko umukoro ubutumwa ndababwira cyane cyane urubyiruko rw'iki gihugu cyacu nibanda cyane ku bavutse mu myaka mirongo itatu ishize cyangwa mbere yaho gato bakiri bato iki gihugu nimwe mugomba kukirinda mukakirwanirira bityo kigakomeza gutera imbere kwibohora nyako gutangira iyo urusaku rw'imbunda rugabanutse cyangwa rutagihari ibirori byo kuri uyu wa kane byari byitabiriwe ahanini n'abanyakigali baturutse imihanda yose bamwe muri bo baganiriye n'ijwi rya amerika bumvikanishije ko umunsi wo kwibohora bawufata nk'uwo wongeye kuboneraho ubuzima abandi bagaragaza ko hakiri ibibura ngo abanyarwanda babeho neza njyewe naturutse imageragere ariko umunsi nk'uyu wadukuye mu bwigunge hanyuma tubasha kumenya ko natwe turi abanyarwanda kandi twaboho- twibohoye mbese ibi- ibyakagezweho ni kubona nk'i- nk'akazi n'ibyo kurya Ibyo ntabwo biriho neza ku ba- hari ababibona hari n'abatarabibona neza aho mufata ko ari umunsi ukomeye cyane umunsi wo kwibohora nta wundi munsi nagereranywa nawo impamvu numva uyu nguyu uruta iyindi ah, navuga ko ari nk'umunsi wo gucungurwa Ah, ni umunsi abantu basa n'abakiriyeho ku ruhande rw'abanyapolitike itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi bayifata nk'umunsi igihugu cyaboneyeho ubwisanzure uyu ni mukama Abbas wigeze kuba umudepite akaba ubu ari umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politiki ikorera mu rwanda ni umuyoboke w'ishyaka pedeyi yari yitabiriye ibirori by'uyu munsi twahuye asohoka mu birori uyu munsi nk'uyu ku banyapolitike ni umunsi mwiza ni igihango twifitanye n'abanyapolitike na perezida paul kagame uko abatangiye batuma u rwanda rwacu rugera aho rwageze ni abanyapolitike babi aho ejo bundi turi kirumva perezida biga avuga ngo ni abapumbavu nibo batumye u rwanda rwacu bashaka urusibangana kuri twe mu myaka mirongo itatu perezida paul kagame azuriye u rwanda ku munsi nk'uyu ku banyapolitike ni igihango dufitanye na perezida kagame tumizeza yuko bitazongera kuba mu rwanda kandi turi kumwe we muri iyo ntekerezo yo kuzura u Rwanda n'ibyifuzo abanyarwanda muri ibi birori kandi hagaragaye abahanzi banyuranye bashimishije abari muri stade amahoro ndetse humvikana n'imbyino z'itorero urukerereza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu gihe u rwanda rwizihiza ukwibohora ku nshuro ya mirongo itatu bamwe basanga hari byinshi igihugu kimaze kugeraho mu rwego rw'iterambere ariko hari n'abandi bacyugarijwe n'ibibazo by'ubukene ndetse n'ubushomeri n'inkuru ya eric bagira ubushaka imyaka mirongo itatu irihiritse u rwanda rwibohoye ku munsi nk'uyu wo kwibohora ijwi ry'amerika yerekeje mikoro zayo hanze haberaga ibirori ku rwego rw'igihugu uyu muturage atuye mu murenge wa nyamirambo i nyarugenge mu mujyi wa kigali mu bice bihana imbibe n'amageragere ku myaka mirongo itatu n'irindwi y'amavuko ntazi icyabaye mu gihugu uyu munsi se ikintu si ubwoba bwankuziho njye ndahora reba ari ibisanzwe nta n'ubwo uzi icyabaye ntacyo nzi ntabwo uyu munsi uzi ko ari umunsi wo kwibohora cyabaye uno munsi se kuri zingahe uyu munsi ni itariki enye z'ukwezi kwa karindwi uzi ko ari byo koko ubu rero ni amakuru mashya nguhaye ku binjye ndumva ari mashyashya hafi y'uyu muturage hari abandi baturage bagenzi be biboneka ko bari mu bwigunge umwe muri bo aradoda inkweto zishaje abandi baramuganiriza bose ubabajije amateka y'uyu munsi hari icyo bayaziho gusa baracyaboshywe n'ibibazo by'ubukene n'ubushomeri ntabona se umuntu aba yicaye kuri iri zuba imirimo yabuze nyine turabyishimiye ko ari umunsi mwiza wo kwibohora ariko iminsi bimeze nabi usibye ibiraka biboneka rimwe na rimwe ariko akazi ni ako pe kwibohora kwa nyako byagombye kugenda gute n'akazi kakaboneka nyine kwibohora kwa nyako rero mm, uretse ako kazi nyine wenda katabasha kuboneka ariko ubundi mu kwibohora kwa nyako ufite umutekano umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda madamu victoire ingabire umuhoza uyobora ishyaka darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u rwanda ntiyitabiriye uyu muhango wo kwibohora yavuze ko bitewe n'amasaha abaturage bagombaga kugerera muri stade amahoro wizihirijwe yari agoye kuyubahiriza ahitamo kuwukurikirira kuri televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga madamu ingabire yemera bidasubirwaho ko uyu munsi ari ngombwa bitewe n'amateka igihugu cyanyuzemo gusa niyumvisha ukuntu umukuru w'igihugu paul kagame ijambo rye yarigeneye abanyamahanga kuruta uko yari kuribwira abanyarwanda ingabire yemeranya na perezida kagame ko ari ngombwa amahoro mu gihugu bidasabye urwamo rw'imbunda n'amasasu ariko akavuga ko mu kubohora u rwanda hari ibyo fpr inkotanyi yari ishyize imbere na magingo ayitarageraho ntabwo waba warabonye igisubizo politike ku bibazo bishobora kuba isoko y'umutekano muke mu gihugu cyawe ngo unanirwe gukemura ibibazo by'abantu bakora politike hanze y'igihugu unanirwe no kwemerera abari imbere mu gihugu nkatwe darufu umurinzi kwemera kuba twakora politiki no kumva ko nta solution politike iraboneka igihe cyose ikibazo cy'impunzi kigihari hari ahandi yavuze ati umuturage ku isonga iyo ni siroga kuko ishyaka riri ku butegetsi rikunze kuvuga ngo umuturage ku isonga ariko se umuturage yaba ku isonga te ukamusenyera adahawe ingurane uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda akagira ibyo asaba byagombye guhinduka mu bihe bizaza bashyizeho minisiteri y'ubumwe iyo minisiteri yagombye gufata misiyo muri iyi myaka itanu iri imbere yo kujya kwegera n'abandi banyarwanda abo bareba n'abo bitwa abanzi b'igihugu nta banzi b'igihugu ubaho kuko ubundi twari dushyize hamwe nk'abanyarwanda ntabwo mu ijambo rya perezida wa repubulika yakagombye kurangiza bw'uru rubyiruko ati mugomba kurwanira u rwanda ijambo rye ni nk'iry'umuntu ni nk'aho tukiri ku rugamba rwo kurwana nyuma y'imyaka mirongo itandatu n'ibiri u rwanda rwigenze twagombye kuba ubu ngubu twarobotse u rwanda umunyarwanda wese agira ijambo mu bimukorerwa kugira ngo dushobore kubaka iterambere rirambye dushobore kubaka ubumwe burambye n'amahoro arambye mu gihugu cyacu bwana kanizi uyisibihira mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu yari afite imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko yemereye ijwi ry'amerika ko yari ashinzwe kuvura inkomere zabaga zakomerekeye ku rugamba mu bari abarwanyi b'inkotanyi kubw'intege nke bihira ntiyabashije kwifatanya n'abandi kuri stade amahoro mu muhango wo kwibohora ni umuhango yakurikiraniye kuri televiziyo mu mboni y'uyu musaza asanga hari byinshi byo kwishimira nyuma y'imyaka mirongo itatu tumaze imyaka mirongo itatu twaribohoye mu rwego rw'ubukungu ubu rero icyo navuga ni uko ibintu bimeze neza urabona turimo kujya imbere kandi aho tugeze ni heza cyane kimwe mu byo fpr inkotanyi yaharaniraga mu rugamba rwo kwibohora ku isonga harimo guca ubuhunzi igihabanye n'ibyo bamwe mu bari ku ruhembe rw'umuheto ku rugamba rwo kubohora u rwanda bari mu ba mbere bongeye kwerekeza iy'ubuhunzi kuri iyi ngingo bihira yagize ati ubundi gahunda y'inkotanyi yari ukuvuga kurwana ugatsinda ariko ntabwo twiyemeje gutsinda ijana ku ijana mu mboni ya kane z'ibisibihira ariko nawe agasanga hari icyo ubutegetsi bwagombye gukora kugira ngo buri munyarwanda yisange mu rwamubyaye ibyiza byarwo bimugeraho u rwanda rugomba kubeshaho neza abaturage bemera gukorana n'ubuyobozi noneho babandi hari icyo bita ngo nderereho babona ubuyobozi buragenda neza bazagaruka kandi bagaruka nta kibazo bazagira ehbagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umujandarume wari ku birindiro by'ahitwa mu ndatemwa muri komine ya murambi yakijije umuryango warimo ababyeyi batatu n'abana babo byamusabye guhangana n'interahamwe ariko araziganza musaza w'abo babyeyi yitwa ali yusufu mugenzi niwe ubara inkuru ntabwo muzi izina icyo nzi ni uko yari umujandarume igihe cya jenoside muri mirongo icyenda na kane impamvu mushakisha ni uko yarokoye bashiki banjye ahitwa mu ndatemwa yewe njya kuzi londire bashiki banjye bambwiye ko leta yari yarashyize abasirikare bake abajandarume bake ahitwa mu ndatemwa uwo bari bayobowe na siyuriyeti na niyo yari karadeyeho yari akiri umusore hanyuma ah, ageze hariya mu ndatemwa ashakisha iwacu impamvu yahashakishije ah, yabwiye bashiki banjye ari ukubera ko yasomye igitabo nanditse cyakoreshwaga mu mashuri mu giswahili mu mugani mu mugani nanditse hakaba harimo ndatemwa wahageze rero ajya gushakisha arahabona gutyo aba inshuti y'abashiki banjye hanyuma jenoside itangiye bashiki banjye batatu n'abana babo baza kumenya ko babibwiwe n'umukozi wo mu rugo ko hari gahunda yo kubica bagombaga gupfa ku itariki ya cumi na rimwe z'ukwezi kwa kane uwo mukozi wo mu rugo rero araza ababwira ati yewe twarabanye neza ntabwo nshaka kubona amaraso yanyu ibyiza ni uko mwashakisha uko muva hano kubera ko twafashe icyemezo cyo kubica uwo mukozi yari yarabaye interahamwe yishe n'abandi bantu bariya mu ndatikemwa ni uko bashiki banjye bashakisha uko bava mu ndatikemwa birabananira ku itariki ya cumi babona imodoka ivuye ahitwa imuhura interahamwe za hariya zibakuramo imodoka zibabwira ngo ntabwo bagomba kuva hariya ku itariki ya cumi na rimwe nanone babona imodoka yatundaga amazi igemurira impunzi zari hariya yo- yo mu ndatemwa mu gitondo kuko abashoferi bari bacumbitse iwacu zishaka kugenda bamaze kujyamo interahamwe nanone ziragenda zibakuramo bababwira ko ntacyo bahunga ntibab- basigaremo babakuyemo rero nibwo umus- mushiki wanjye ubu yitabye imana witwa shani aragenda abwira uwo mujandarume aramubwira ati wabaye inshuti wabaye umuvandimwe dutabare kuko baratwica rwose uyu munsi ni umunsi wacu wo gupfa tutava hano baratwica ikiganiro cyose na adi yusufu mugenzi ushaka umugiraneza watabaye umuryango we muzava mu kiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru isaa kumi ku isaha yo mu rwanda no mu burundi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda urukiko rwa gisirikare rwo muri repubulika ya demokarasi ya kongo rwakatiye abasirikare makumyabiri na batanu igihano cyo kwicwa rumaze kubahamya icyaha cyo guhunga urugamba jofwe mutagoma kuwa kabiri igisirikare cya Kongo cyataye muri yombi abasirikare makumyabiri na barindwi nyuma y'uko bahunze urugamba ahitwa Kasege na Matembe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru umuvugizi w'igisirikare Regan Mbuyi Kalonji yavuze ko abo bataye urugamba babasanze barimo kwiba mu maduka yo mu cyaro cya Alimbongo Kalonji avuga ko babafunganye n'abandi mu bagore babo bababikiraga ibyo bibye ingabo za Kongo zahise zishyiraho inteko ya gisirikare yo kubaburanisha ejo kuwa gatatu bityo umucamanza ahanisha makumyabiri na batanu muri bo igihano cyo kwicwa nyuma yo kubahamya ibyaha byo guta urugamba kwiba no kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare umusirikare umwe yahanishijwe igifungo cy'imyaka icumi undi n'abagore bane bagirwa bere bamwe mu basirikare ba repubulika ya demokarasi ya kongo n'impuguke mu byerekeye umutekano baravuga ko imikorere mibi ruswa n'amacakubiri birangwa mu ngabo za leta bikomeje gutuma bananirwa urugamba rwo gutsensura inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu hashize igihe ingabo zo muri bataya magana abiri na makumyabiri na gatatu zoherejwe mu bice byegeranye n'ikiyaga cya kivu gukumira ibitero by'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu bikomeje kugira amajanja umujyi wa goma ariko uko inyeshyamba zagendaga ziwusatira umugabo w'izo ngabo za leta yashatse urwandiko rwa muganga ruhimbano rwemeza ko arwaye yisubirira i goma igihe atarahari ingabo yari ayoboye zagabweho igitero n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu zivanwa mu birindiro zitarwanye mu kwezi kwa gatanu urukiko rwa gisirikare rwahanishije abandi basirikare umunani igihano cyo kwicwa rumaze kubahamya ibyaha byo guta urugamba abo basirikare bajuririye igihano bahawe ni ikintu cyerekanye akaduruvayo mu ngabo za leta ya kongo zitahwemye gutakaza ibirindiro binyuranye muri iyi ntambara zimaze imyaka ibiri zigerageza gukumira inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu umuryango w'abibumbye uvuga ko iyi ntambara yakuye mu byabo abantu bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi ni umubare wiyongereye ku bari basanzwe barahunze imvururu zinyuranye mu burasirazuba bw'igihugu bituma bose hamwe bagera kuri miliyoni indwi n'ibihumbi magana abiri nk'uko onu ibyemeza ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters byavuganye n'abasirikare bakuru ba leta ya Kongo batandatu n'abadiplomate babiri ba Amerika n'Uburayi bose bemeza ko imikorere mibi y'ingabo za Kongo ari imwe mu mpamvu umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bimwe na bimwe by'igihugu bavuze ko bayobowe nabi n'abasirikare bakuru bahamya ko zimwe mu ngabo nta bunararibonye bw'urugamba zifite kandi zacitse intege ibi bikubitiraho kwisunga abacanshuro b'amahanga bigatuma urugamba ruguma kunanirana nubwo leta ifite ingabo zo mu bihugu byo mu karere zaje kuyishyigikira igisirikare cya kongo cyamunzwe n'amacakubiri ibura ry'ibikoresho na ruswa y'igikatu nk'uko byemezwa n'impuguke mu by'umutekano ndetse n'abo basirikare baganiriye n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters
ikiganiro cy'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro cy'abakenyezi ni ku ijwi rya amerika
ikiganiro cy'abategarugori turajya mu ntara ya rumunge mu burundi abahunze inkangu zabere ku musozi wa gabaniro muri komine muhuta bafite ibibazo byinshi bibugarije inkuru ya tirive ndayishimiye nkajewe ndibunguza nta n'agacange ndakuye nta n'ikintu na kimwe ndarokoye ehe n'agacange nambaye ngira muri akabona abanyakubahwa ndarokoka uyu ni umwe mu bakenyezi bahungiye ku mashuri y'imyuga yo muri komini ya gitaza ahegeranirijwe hafi imiryango amajana atanu yatswe guhitanwa n'isitagurika ry'imisozi yo ku mutumba wa gabaniro ryabaye itariki cumi n'icyenda y'ukwezi kwa kane uyu mwaka isoko ryacu ryahishikiye rivuga ko bamwe muri abo ubegereye kugira muganire batangura gukorora amosozi kubera agahinda k'ubuzima babayemwo aba ni bamwe muri abo ndibunga nta n'agatenge ndakuye nta n'ikintu na kimwe ndarokoye ehe n'agatenge nambaye ngira muri akabona abanyakubahwa ndarokoka none kugaza ku byubahiro ni umunsi wa nyakubahwa muco urabe n'ukuri ndahise n'umubabaro ukuntu twabuze ibyacu aho twavuga ibyo dufungura byose haragiye ibintu by'inzara n'ibindi bihaye biradutuma tuja mu bindi bintu umenga bamwe bamwe umenga twokwiyahura ugasanga abana bariko barakurira mu maso nawe ukajamo urira ukabura amahoro uretse kubura ibifungurwa n'ibyo barose bafite ingorane kugira ngo bashikire inkono yo kubitekamo arine hakizimana asigura ingene batizanya isafuriya kugeza n'aho umunsi uhera hari habo idashikiriye aha nk'ubu kuva mu gitondo inzara mu nda sindahajya kubera uwo twakizanye isafuriya ntiyashoboye kuyimba isafuriya bisaba umwahishije uwundi akaca yakira rero mu gihe atahishije ngo akuremo mushobora gufungura bamwe hari batarafungura kuva mu gitondo kigenda umwe n'abandi bamaze gufungura ariko naho nyine bigoye ikibazo cy'isuku na cyane cyane kiri mu biteye ibibazo bikomeye abakenyezi mu buryo budasanzwe hari abavuga ko bamara nk'iminsi itatu batoze uyu yitanga k'akarorero kuko amaze iminsi mu mihango y'abakenyezi nari mu bihe rero narabuze icyo gukaba nka buri iki nkahangayika nkaruha rero wicaye impande y'umugenzi atari mu bihe urumva biba nabi kugira ngo none wewe gako bimeze ubu nkamubwira none wewe ubona turihe none hari icyo ubona mfise ndi bukabe urumva rero aho bishitse nkiri gukora hari n'igihe nidunya ku mugoroba nkaca niyogisha gice kimwe nta bana baramaze kumenya ko bamama tuje mu bihe kweri ibitari kuboneka abana bakabibona abagabo tubakanye bakatubona ugasanga amatashi inyuma yayuzuye byagaragaye byabaye nabi abigeme ngaho ugasanga nk'umwigeme afite imyaka cumi n'indwi agatahura biba bibonekana ugasanga biriko biboneka by'ukuri birateye akamaramaza aha twe twagowe amazi bafise ava mu mabomba abiri ariko ishyirahamwe ritabara imbabare croix rouge rigerageza kwama ryabazaniye amazi naho bavuga ko batayaronka ku rugero rukwiye ibintu bikunyurwa nuko bafise ubuzu bwa sugumwe bubiri ku bantu bashika hafi ibihumbi bitatu byongeye abagabo n'abakenyezi bose babuhuriramwo ku bijanye n'isuku aba bakenyezi basaba imfashanyo y'impuzu kugira ngo bashobore kuronka iyo bakuranya n'iyo bahunzemwo ndafise intuntu n'umubabaro kubona turi ngaha turi mu gahinga ntitugira icyo kwambara ntitugira icyo kunywa nk'abakenyezi tugorwa na byinshi mu buzima bisanzwe bizwi ahanye ni hamwe ho kwibendabenda benshi turyama hanze imibu imbeho bikadutunda nta museketera dufise nta suka dufise ibitenge byasigaye hariya nta n'ikirago turyamaho
nk'abamama dushaka utuntu twinshi kandi badufashe ko umuntu umuntu wese twavuma turonka n'agahema tukaraba aho twoshira ihema kugira umuntu aronke ukuntu yi- yishanda mu bandi bantu hari abamaze kubagarukira ko mu bijanye n'ibifungurwa hamwe n'ibindi nubwo atari bose bashikirwa amakuru atangwa n'abajeje intwaro ni uko kuri uyu wa gatanu igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu oni citaho imfungurwa pamu catanze amafaranga y'amarundi angana n'ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na bitandatu ku muryango umwe umwe irindi shami rya oni ryitaho agateka k'abana unicef naryo ribicishije mu ishirahamwe ritanga amazi mu mitumba ahamed ryaratanze indobo amabido amasabuni ibinini byo gushira mu mazi hamwe n'udukoresho two mu mihango ku bakenyezi musitaneri wa komine muhuta sikorasitike niyonsabye arashima kuri iyo mfashanyo imaze kubashikira n'aho idakwira bose atera akamo ayandi mashirahamwe gutanga imfashanyo na cane cane ivyerekeye abakenyezi kuko aribo bahanzwe na byinshi abakenyezi bakenera ibikoresho byinshi turavye ibyo abakenyezi bakenera n'ibyo abagabo ba- bakenera rero borushirizaho ku bakenyezi bakabafasha haba mu gahuzu haba mu bikoresho eka mbere n'udufungurwa kuko urasanga harimwo abakenyezi ba- bibungenze usanga bakenera twinshi kubera ayo magara yabo kurusha abantu b'abagabo ikindi abahunze muri rusange basaba leta ni ukwimungwa bagakurwa kuri ayo mashuri y'imyuga yo muri gitaza kubera bashobora gusubira gushikirwa n'isanganya rivuye ku biza ni mu gihe iki kibanza barimwo kiri munsi y'ibarabara rya bujumbura rumonge rizwi nka erene truwa bakikujwe n'imisozi ihanamye iriko amabuye menshi haruguru y'ibarabara hamwe n'ikiyaga tanganyika kiri munsi y'iryo barabara impungenge bafise ahanini ziri no kuri kino kiyaga tanganyika kuko kimaze iminsi naco nyene gituratuza abanyagihugu batari bake baba ku nkengera zaco kikaba giheruka no kwiha inkumbi mu gutwara umwana yaba mu gisagara ca bujumbura kubera casendanishije mu mihana uretse n'ivyo abavyeyi bamana umutima uhagaze kuko bibaza ko umwanya n'umwanya bashobora kumva inkuru mbi y'umwana yatwawe n'ingona canke na tanganyika ndikumana adriyene avuga ko bagerageza kuguma babacunze naho bitaborohera kuko ubona ko tugomba nk'uko bakibuze aha nta gusamara tuguma twiruka kuko ingona zishobora kubafata cyangwa imvubu ikabafata tuguma twiruka ubwiza umwana uramubuze waza ngo ariko arakina ugasanga yahise kutaboneka wibaza ngo ari mu bandi ku buryo turi benshi ukibuka ugasanga yahise aba bakenyezi basaba amashirahamwe y'abakenyezi bagenzi babo gushira inguvu hamwe bakabafasha amashyirahamwe y'abakenyezi nayo turashaka nk'abakenyezi bazi yuko umubyeyi bagenzi bacu bagorwa n'utuntu twinshi ni ukuri batwiteho mu bintu nyine bazi ko nabo nyine bakenera mu mu buzima bwa minsi yose ni ukuri turashaka ko botwitaho kandi bakatuba hafi umwanya munini n'amakungu yabonye bijya bintu ko yotwitaho cyane ibiza bituruka ku ihindagurika ry'ibihe bimaze konona ibitari bike mu gihugu c'u Burundi na cane cane muri iyi myaka itanu iheze mu kwa gatanu k'umwaka uheze ishirahamwe mpuzamakungoni ryarerekanye ko ibihumbi icumi by'abanyagihugu bari bamaze guta izabo kubera imyuzurira y'imvura ingwara zituruka ku isuku rike nk'ikiza ca korera cama cibonekeje mu bibanza baba bahungiyemwo ingaruka zikomeye kandi ziribonekeza ku bakenyezi kuruta ku bagabo
ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi abagabo babiri ntibabana mu nzu imwe umunsi mwiza mwarakumwe na venuste nshimiyimana Thank you.